Presido-elect Bola Ahmed Tinubu go commission Lagos-Ibadan Expressway June 30, Fashola. The incoming administration of Bola Ahmed Tinubu go inaugurate the Lagos-Ibadan Expressway, the Minister for Works, Housing, Fashola talk. Fashola don't hint during the Federal Executive Council meeting on Tuesday said the opening of the dual carriage highway go happen for June 30. Dem shift the inauguration project sake of say Julius Berger Nigeria no fit deliver. Fashola tok say critical session for the 4km last mile to Lagos e dey technical but waiting delay am be say dem find black cotton soil under the pavement and we go remove them. we go do proper job we no go rush we no go hurry Now why we go wait to commission them for june thirty and na presido-elect bola ahmed tinubu administration go do them. Now ayomikun alao bin dey report for wisdom yard television.